akacheze mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda mu burundi ho mudukurikira kuri mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mudusange no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza mwese abatwumva aho muherereye hose ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru ikaze mwese kuri radiyo yanyu nk'uko bisanzwe dufatanye kubungabunga ubuzima bw'abacu n'ubwacu mwese mwese rero muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti zaradiyo ijwi ry'amerika nongere mbahe ikaze mwese uyu munsi turaganira ku buzima bwo mu mutwe muri rusange muri iyi myaka ishize akamaro k'ubuzima bwo mu mutwe kagiye karushaho kumenyekana mu bijyanye no kugera ku ntego rusange y'iterambere rusange ni mu gihe rero ubuzima bwo mu mutwe bwinjiye mu ntego y'iterambere rirambye depresiyo cyangwa se agahinda gakabije ni imwe mu ndwara zitera ubumuga kwiyahura biza ku mwanya wa kane mu bitera impfu mu bantu bari hagati y'imyaka cumi n'itanu na makumyabiri n'icyenda y'amavuko abantu bafite ibibazo bikomeye byo mu mutwe bapfa imburagihe ni ukuvuga nk'imyaka makumyabiri mbere y'igihe biturutse ku bintu bigira ingaruka ku mubiri wabo ariko byashoboraga kwirindwa nk'uko tubibwirwa n'ishami rya oni ryita ku buzima wemeze nubwo ibihugu bimwe rero byashyizeho uburyo bwiza kandi budahenze bwo kuvura abafite ibibazo byo mu mutwe haracyari icyuho hagati y'abantu bakeneye kwitabwaho n'ababasha kugera kuri serivisi z'ubuvuzi wemese usanga hakwiye kurushaho gushorwa amafaranga mu bijyanye no kurushaho gukangurira abantu ubuzima bwo mu mutwe bakarushaho gusobanukirwa no kugabanya ihezwa rikorerwa abafite ibibazo byo mu mutwe ingufu zigashyirwa mu bijyanye no kubona serivisi ziboneye z'ubuzima bwo mu mutwe no kuvurwa neza hamwe n'ubushakashatsi mu buryo bushya bwo kwita ku barwayi no kubavura ndetse no kuvugurura ubwo bushakashatsi ku bantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe mbere y'uko ibi byose rero bigerwaho njye nawe n'uriya twe ubwacu twakora iki kugira ngo twite ku buzima bwo mu mutwe ubwacu n'ubw'abacu nk'uko twagerageza kububungabunga tukaburinda cyangwa se tugakumira icyaza kubuhungabanya uyu munsi muri kiganiro muri isanga nabatumiriye inzobere mu buvuzi bw'indwara zo mu mutwe ni muganga bizoza rutakayire ari mu rwanda ntabatindiye rero reka tumwakire kuri mikoro z'ijwi rya amerika hano muri studio ya karindwi muganga bizoza uraho neza urakomeye
muraho namwe turakomeye ni byiza rwose yego mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi rya amerika n'abakunzi bayo ikaze cyane none muganga bizoza tuvuze nk'ubuzima bwo mu mutwe udukurikiye muri uyu mwanya yumva iki
ubuzima bwo mu mutwe nicyo kintu cya mbere kiranga ubuzima bw'umuntu kuko umushakashatsi wavuze ko nta buzima busanzwe butajyana n'ubuzima bwiza bwo mu mutwe kuko ubuzima bwo mu mutwe niba buhuye n'ikibazo cyangwa ihungabana bigira n'ingaruka ku mubiri bikagira ingaruka ku mibanire y'umuntu mu muryango bigira ingaruka eh, mbi ku mu- ku mibanire y'umuntu muri sosiyete ubuzima bwo mu mutwe rero ni ni ikintu gikomeye Ah, mu- mu- mu- mu cyongereza um, bavuga ko uh, a good mental health is characterized by uh, not not only moral uh, well-being but uh, also uh, physical well-being, uh, spiritual well-being, Yes.
and uh, social well-being, even economical well-being.
Yeah.
Donc, uh, Reka uh, tubigerageze.
uh, bivuga ko Ye, tugerageze kubishyira mu eh, Kinyarwanda.
ubusho- ubusho- niba ari- bumeze neza bushobora kuzana ubuzima bwiza bwo mu mutwe Mm.
imibanire myiza muri sosiyete ishobora kuzana eh, ubuzima bwiza bwo mu mutwe eh, ku- ku- kuba utekanye mu mutwe o- na- ufite n'umutekano mu rusange nabyo bishobora kugufasha eh, ku- kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe kuko ubuzi- ubuzima bwo mu mutwe eh, bwihuza na- n'amarangamutima kandi amarangamutima ah, ahuza i- i- imitekerereze y'umuntu ahu- ahuza ibyo we yiyumva muri we eh, hanyuma bikagira n'ingaruka nziza ku mubiri Mhm. none se muratubwira muti ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi bugira ing- iyo hagize igihungabana mu mutwe bigira ingaruka ku buzima bwose bw'umuntu no muri sosiyete none iyo umuntu arwaye igice gisanzwe cy'umubiri yumva ababara muri icyo gice cyangwa se mu rugingo runaka ese umuntu ni ngombwa ko yaba ababara mu mutwe kugira ngo abe afite ibibazo byo mu mutwe ya- yabi- yabimenya ate Eh, muganga Gukomeza?
I- mu- yego Ari- ha- ariko ahantu muri hari urusaku
Eh, ni ukubera imvura hari Eh.
imvura yaje Oh.
nyinshi nyinshi Yo,
Mhm.
iratuma Ariko- tutabumva neza ndatekereza ko murimo kunyumva yego
Mhm.
ye mwakomeza nanjye ndimo kumva none u- uri mu nzu se wafunga amadirishya kugira ngo tu- tubashe kumvikana neza
Eh, ndimo gufunga idirisha yego
ubu ngubu birafunze yego iyi mvura igomba kuba ari nyinshi Mhm.
kuko ira- iratera urusaku rwinshi
Mhm.
yego nga- noneho mwa- mwatubwira
ntabwo numvise ikibazo ye navugaga nti iyo umuntu arwaye igice cy'umubiri yumva ababara ahantu aha n'aha muri icyo gice nyine arwaye akenshi cyangwa se mu rugingo runaka ese ni ngombwa ko umuntu ababara mu mutwe kugira ngo abe afite ibibazo byo mu mutwe bibe byamwereka niki cyamwereka ko afite ibibazo byo mu mutwe
Ingo- indwara zo- z'umubiri zishobora kuganisha ku ku ndwara ku ndwara zo mu mutwe cyane cyane eh, indwara y'agahinda gakabije umuntu ufite kanseri cyangwa umuvuduko w'amaraso cyangwa diyabete cyangwa kanseri cyangwa ah, ah, agakoko ka sida bishobora kumuganisha ku burwayi bwo mu mutwe cyangwa umwingo ni ni indwara z'umubiri ariko eh, ushobora kuganisha ku ku- ku ndwara yo mu mutwe umwingo ushobora kuganisha kuri icyo bita manic episode ni indwara yo mu mutwe eh, eh, ime- imenyekana n'ibimenyetso byo kumva ko uri umuntu ukomeye cyane hanyuma ukavugwaguzwa eh, ugatangira kugendagenda eh, ushobora no gutangira gusenya ibintu Eh, ariko eh, umuvuduko w'amaraso ni ziriya indwara zose zisa indwara ziri koronike indwara zidakira.
zifata igihe kirekire kenshi ziganisha kuri kuri indwara y'agahinda gakabije niyo mpamvu biba byiza no ku baganga basanzwe eh, ba interinite cyangwa abagizi ba- abaganga b'indwara zisanzwe z'umubiri biba byiza ko nabo ba- ba- ba- ba- bagira ubumenyi cyangwa bakorana n'abantu b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe barakora icyo bita sikirini ya depuresheni bakagerageza kuvu- kuvumbura iriya ndwara y'agahinda yivanze n'iziriya ndwara z'umubiri z'igihe kirekire kuko niba ziriya ndwara batazivuye neza na niba iriya ndwara iriya ndwara y'agahinda batayivumbuye bakavura gusa indwara y'umubiri ntabwo izakira vuba iza- izaba- iza- iza- izabagura gukiza iriya ndwara Biba- biba- biba ngombwa rero ko eh, indwara zombi buriya bwoko bwombi bw'uburwayi eh, buvurwa icyarimwe ye Ah, i- mu- mu mu rundi ruhande hari ni- ni- n'indwara n'indwara za- zo mu mutwe eh, n'indwara par exemple bita anxiety disorder n'indwara i- i- iganisha ku bwoba bwinshi bukabije gufata igihe kirekire kirenze icyumweru Ah, n'indwara y'agahinda iri- ziriya ndwara zombi kenshi ziganisha mu kubabara mu mutwe bigashira no kubabara mu nda bigashira no kubabara mu mugongo bigashira cyangwa kuba kubabara mu ijosi bigashira abantu bagatekereza ko ari indwara y'umubiri gusa bagakora ibizamini hanyuma bakabura indwara kenshi abandi baganga eh, b'umubiri eh, niba bakoze ibizamini bakabona ko na- ntabwo babonye icya- icyabiteye nyirabayazana kiriya kibazo cy'indwara y'umubiri kenshi bahita ba- batwereza ba- eh, bariya barwayi turebe niba nyuma yo- eh, nyuma ya biriya i- i- biriya bimenyetso byo kubabara mu mutwe kudashira kubabara mu mugongo kudashira eh, niba eh, hakishe indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara eh, y- y- y'ubwoba bwinshi bukabije eh, birenze icyumweru ibyumweru bibiri Mm.
sinzi niba nasubije neza Yego.
ikibazo cyawe murakoze cyane wagisubije reka nu- turagenda tubigarukaho kubera ko ari ikiganiro gihana umwanya abakunzi b'ijwi rya amerika nabo ubwabo bakabaza Mm, bakoze cyane rwose ntangire n'abashimira ko batwandikiye ari benshi cyane baduhaye nomero zabo twizere ko turi bubashe kugenda tubahamagara bose bakabasha gutanga iki- ikibazo cyangwa se igitekerezo ubwo rero natangira mbasaba kuza kugenda bahina amagambo kugira ngo tubashe kwakira benshi reka duhere kuri frank frank uranyumva frank
alo wiriwe neza urahagana he
mwiriwe neza genda muri muyinga mu burundi yego nyarutse iki komine gasogwe Ye, ikibazo cyawe rero kandi uhine amagambo dufite abantu benshi cyane badutegereje yego Mm.
yego nabategereje ariko uwo muntu yayitanze igisobanuro alo wenda dukomeza
Eh, kenshi indwara yo mu mutwe iraterwa n'ikibazo cy'ukuntu umuntu ashobora kugira ikibazo mu buzima bwiwe akabura abantu bamuhanura akanduka akagiriraho ikibazo agasara nko mu mutwe yavuze umuntu amuhanura agahinda kenshi Eh, indwara yo mu mutwe irashobora guterwa n'ikibazo wagize nko mu muryango kubandanya nyine ukabura umuntu aca guhanura ukanduhuga ke- ukagira ikibazo umutwe ugashyuha nyine ukanduha ukagira ikibazo ugasanga nawe bari mwene wanyu ntumenye ko ari mwene wanyu yego Mm. none hari ikibazo wifuzaga kubaza muganga uvuze uko ubyumva Eh, igitera umu- indwara zo mu mutwe Eh, muganga ndashobora kumubaza ikibazo hari igihe umuntu ushobora gusanga yarwaye umutwe kandi ugasanga bimaze igihe kirekire arwaye mbebase arashobora nko kuvurwa agakira
Eh, frank ikibazo muri afurika frank ntabwo byageze aho biracika ntabwo tuba- twabashije kukumva ikibazo wifuje kubaza muganga
Eh, ikibazo nifuje kubaza muganga ni uko nahiko ndamubaza aho umuntu ashobora kurwara igihe kirekire yarabuze abantu bamukurikirana iyo byashitse bakamukurikirana birashika agakira
Mhm. arwaye igihe kirekire uravuga nk'imyaka cyangwa amezi
imyaka nk'ibiri aho umuntu ashobora gusara akamara nk'imyaka nk'ibiri ugasanga nta- yarabuze umuntu amukurikirana canke nta mashyirahamwe yamukurikiranye birashika agakira iyo bamushobora kwa muganga kumenga biba byararengeranye reka turamubaza mu kanya telefone ye yari icitse ariko ubwo ngubwo ikibazo cyawe turakimuha mu kanya hanyuma agusubize Eh, ube ube wihanganye guma ku murongo rero ubwo ngubwo ko turabizi ko mutatwumva neza guma ku murongo hanyuma agusubize Ye, muganga telefone yanyu banza yarivuyeho ariko eh, hari umuvandimwe witwa frank ari mu burundi yabazaga yavugaga ati hari umu- umuntu ashobora kubura abamwitaho akaba yarwara nk'indwara zo mu mutwe igihe kirekire atese hashize nk'i- nk'igihe nyine icyo ki- gihe kirekire hashize nk'imyaka nk- nk'ibiri cyangwa irenga hakabona hakaboneka umuntu umwitaho ashobora kuvurwa agakira icyo nicyo cyari ikibazo cye muganga telefone ya muganga nanone irongeye iracitse ahari reka twongere tu- twongere tumushake ubwo rero mube mwihanganye gatoya reka eh, tube twakiriye davide
murakoze davide cyane eh, u- urahagana Nanjye hehe nitwa david nsengimana ndi Mm.
i kigali mu rwanda Mhm.
mbere na mbere ndashimira dogiteri kuba yitabira iki kiganiro bo mfite nyuma- eh, mbere na mbere mfite ikibazo kivuga ngo ese Ye, bo manzi, uva- ni- hari waravuze- kesi bajya bahura nazo z'abarwayi baba bahuye kubera ko isi icyo kibazo hari igihe uhura n'abantu bakagusebya baka- bakaguharabika ibintu runaka ese hari kesi bahura nabo z'abarwayi baba baje babagana babereka ingaruka z'abo bantu bahuye nazo ikindi Baretse- nk'inyunganizi baretse- natanga so- cyangwa soban- se sobanura igitekerezo, neza sobanura neza uravuga abantu ba- bashobora kuba eh, urabona, bahohoterwa i- ikibazo iyo umuntu afite icyo kibazo Mm, ikibazo cyo mu hari mutwe igihe muri sosiyete hari igihe sosiyete abantu bamubonamo ikibazo bamubonamo ikindi kibazo Mhm.
bakavuga bati yahuye ni yahu- arasebetse muri rusange donc nkajya bamubaza dogiteri niba ese hari amakesi y'abo bantu bajya bakira nibura ku bitaro byabo wenda ikindi nk'ijwi rya mbere ikintu navuga Mm, ni inyunganizi natanga mm,
Eh, nkavuga nti nka sosiyete muri rusange dukwiye kujya tubakira nk'abantu basanzwe kandi tukumva ko atari ibintu byacitse Mhm.
murakoze ndashimira dogiteri
yeah.
na radiyo ijwi ry'amerika muri rusange urakoze cyane rwose aho ngaho buretse kugenda ariko ko- muganga ntaranagenda wari uvuze uti Yego, wari ndahari.
utanze igitekerezo cyiza uvuga uti um, abantu bari bakwiye gufatwa neza muri sosiyete bakumva ko nta byacitse U- nkawe hari abo u- urabivuga kubera ko hari abo waba warabonye uh, u- u- mu- muri aho aho uherereye muri ni- ni ni hehe ni muri kigali
or perhaps after the rain is uh, finished, when, but it's still very strong.
Ye, mu- muganga It's still very, very strong.
muganga mune- uh, turi kumwe ubu I'm ngubu not listening to you.
ntabwo urimo kutwumva Um, ubwo rero abakunzi b'ijwi rya amerika baratwihanganira muganga arimo kutubwira ko atabasha kutwumva Um, ntako producer atagize barimo kumfasha ku buhanga bw'ibyuma ntako batagize ariko urumva bari barimo kuvugana babwira ko atarimo ku- kubasha kutwumva kubera imvura nyinshi ngo rero n- n- ndibaza ko mukwiye kuba mwihanganye gatoya tukareba ko hari igi- igihinduka ye david wari ukihari david ndabumva ye wari ugihari nakubazaga nti mu- hari ikibazo muganga ya- yagize cyo- cy'uko hari imvura nyinshi cyane aho aherereye ku buryo utarimo kubasha kumvikana nawe ntabwo atwumva Ye.
Yego.
ubwo rero na- nakubazaga ntese nti ibyo uvuze u- uvuguta abantu babonwa nabi barasebetse mu- muri muri sosiyete bafata nabi ariko bari bakwiye gufatwa neza ni ibintu u- ubona henshi ku muntu ugize ikibazo cyo mu mutwe aho uherereye
cyane rwose nk'ubu ah, nk'urugero naguha ah, nk'urugero naguha nibuka ah, nkiga muri segonderi hari umwana wigeze kugira ikibazo bitewe n'impamvu ni- ni- za- zitari zimuturutseho nawe muri kunyumva
Ye.
hano wi
muri kunyumva yewe imirongo imeze nabi ongera ongera nari usu- ngize nti Eh,
narivuze nkindibuka nk'urugero nabaha dini deni dizwite ndibuka ubwo nigaga segondere hari umwana wigeze kugira icyo kibazo mu by'ukuri ntabwo byari bimuturutseho ariko bitewe nu- nu- nu- na bwa buzima bw'abanyeshuri bamufata nk'ikibazo ugasanga baramwitaza baramushyi- baramuha akahato ugasanga we afite toroma yo bwite akomora kw'ibyo bintu kw'abo bantu bamwitaza gutyo bamuharamye niyo mpamvu nayo mvuze nti ese ajya yakira kesi z'abo bantu ese ni izihe ngaruka babona na- baba bagize muri muri
uravuga abo bantu si ubwabo ingaruka baba bagize yego abo bantu baba bafite icyo kibazo ingaruka nka- nka muganga Mm.
abona ba- bahura nazo Mhm.
donc adusobanurire byinshi nta kibazo ubwo rwose tura- imana nidufasha turongera tu- tumubone kandi aze ab- hu- humvikana neza bitameze nk'uko byari bimeze mbere kuko imvura imeze nabi igomba kuba yaguye ari nyinshi uyu munsi
Ah, ndabona natwe kigali igiye kugwa Ni- ni- niho ari nawe aho igice arimo igomba kuba irimo kugwa nyinshi Eh, cyane biterwa n'uduce arimo Mm, yego ibyo uvuze ibyo uvuze ni ibintu byumvikana rwose um, uti- muri sosiyete uko abantu bafata Mm.
abandi umuntu ashobora gu- um- umuntu ashobora kuba yararwaye ariko noneho ikibazo bakagihubura kubera ko Cyane adafashwa adafatwa neza ahubwo ubwo ndaza kumubaza no hano atubwire niba hari icyo bakora mu bu- bijyanye no ku- gufasha imiryango cyangwa se mu bukangurambaga kugira ngo abantu babashe kurushaho gusobanukirwa n'ibyo bibazo nk'ubwo uravuga ku ishuri sinzi niba uwo nguwo yaragiraga ikibazo n'abanyeshuri gusa cyangwa niba n'abare- n'abarezi nabo batarabyumvaga
donc wa- wa- umwarimu aba abyumva akumva ari kesi normal donc nk'abanyeshuri bagenzi be kuko baba bata- badasobanukiwe neza ngo bimeze bite ugasanga baramu- baramutuka ngo ngo ni ngo ni ibirozi rwa- rwa- ibintu byinshi cyane Mm, ugasanga umwana ahita ahura na ese posi- ese negativu nyinshi cyane ugasanga aretse ishuri ugasanga muri sosiyete arayanze donc biba bigoye kandi nabwo nagera nava muri sosiyete najya muri sosiyete mu buzima busanzwe bwo hanze nanone yavuye mu ishuri nabwo na- aza- azongera ahure n'ibindi bibazo
usanga ari ikibazo cyane kuko nawe ubwe yumva ata- atari umuntu yumva yiyanze ntabwo byari bikwiye ntabwo bikwiye rwose yego ubwo turakomeza tu- tube tubiganiraho n'abakunzi b'ijwi rya amerika mbere y'uko tu- twongera kubona muganga eh, mu kanya gato turacyakomeza kugerageza kumuhamagara ubwo turakomeza tuganire
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
Eh, reka da.
Ndiyo bugo.
ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa shafe twigende kombo takisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo takisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
It's a MK record. Dr. Mash production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe. Ielewe.
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga uyu munsi ni umunsi twahariye ibijyanye n'ubuzima uyu munsi rero twaganiraga ku buzima bwo mu mutwe mu buryo busanzwe mu buryo rusange muganga tuganira nawe eh, telefoni nizidukundira cyangwa se imvura nigabanuka ni muganga bizoza rutakayire ni muganga rero uvura indwara zo mu mutwe mu kanya telefone zari zimeze nabi reka turebe niba ku buhanga bw'ibyuma bamubonye Eh, mu kanya ubwo turamubaza n'ibibazo bamwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika bari babajije Eh, namwe mukomeze rero kuba mube hafi reka tu- tumwakire nanone muganga bizoza noneho muratwumva neza
Eh, turamwumva neza yewe ga imvura yari itumereye nabi
yaje n'umuvuduko mwinshi ndumva uko yaje niko igiye ubwo ni amahoro Ye- Amahoro.
Eh, Mhm.
hari rero umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika twari turimo tuganira mu kanya watanze igitekerezo ariko watanga n'ikibazo yavugaga ahereye ku barwayi bafite ibibazo byo mu mutwe noneho sosiyete ikabafata nabi akavuga ati babonwa nabi ba- barasebetse ati abantu ntibabumva noneho baka- bigatuma bibaviramo ni- n'ibindi bibazo ku- ku- kwiyanga kumva ko umuntu atari umuntu noneho aka- nk'umunyeshuri yatangaga urugero rw'umunyeshuri agata ishuri nanone a- aho ageze ahandi naho ashobora guhura n'ibindi bibazo none yavuga ati atese m- mwaba- m- muganga nashaka kumubaza niba hari abarwayi bahura na- nabo bafite ibyo bibazo bagiye ba- ba- ba- baterwa ahanini na, na sosiyete hari icyo mwamusubiza yego yego ar- hari abarwayi benshi dufite ubu ngubu mu bitaro eh, bateranywe na fami- na- na famiye zabo mu bintu bi- bi- bi- bitera aba- abantu benshi ku guterana um, ah, abarwayi bafite uburwayi bwo mu mutwe Eh, ikintu cya mbere ni ukutamenya ni ukutamenya neza indwara zo mu- indwara yo mu mutwe kuko mu ndwara zo mu mutwe hari ubwoko bwinshi bw'indwa- bw'indwara yo mu mutwe hari hari indwara yo mu mutwe ishobora gukira Eh, nka- nk'iriya tubaganiriyeho indwara y'agahinda gakabije umuntu ashobora kuyivura mu mwaka umwe ikaba yakize kandi mu bushakashatsi mu gihugu eh, minisiteri y'ubuzima yakoze eh, yerekanye ko eh, mirongo itatu n'itanu ya- y'abantu ba- bahuye n'ikibazo cya cya cy'ihungabana ryatewe na, na jenoside y'abatutsi eh, nantika eh, ba- bafite ikibazo cya cya- cy'agahinda gakabije kandi eh, cumi n'ebyiri ku ku ijana bafite indwara y'agahinda gakabije cumi n'itandatu eh, makumyabiri n'itandatu bafite indwara y'ihungabana kandi i- indwara y'ihungabana kenshi igani- i- i- iganisha ku ku ndwara y'agahinda gakabije Ni- ku- ku- ikindi ikindi ikindi ya bushakashatsi twa- twakoze na na minisiteri y'ubuzima na rbc muri eh, mu ahise ahise imyaka ine byerekanye ko eh, a- a- eh, pourcentage eh, ya- y'abantu batanu gusa ku ijana bafite indwara eh, y'agahinda gakabije cyangwa indwara yo mu mutwe cyane cyane indwara y'agahinda gakabije ba- baza kwi- kwi- kwivuza mu- mu- mu- mu ivuri- mu- mu ivuriro rishinzwe kuvura indwara yo mu mutwe ku ma district no mu masantere de sante no mu bitaro bikuru eh, ba- bavura indwara zo mu mutwe n'indwara y'agahinda gakabije ariko kubera kenshi ibintu bi- bi- bi- bihu- bihuye n'imyemerere eh, ita- ita- ita- ita- ita- ibangamira ubuvuzi bw'indwara mu mutwe cyane cyane eh, abantu benshi bahuza eh, indwara y'agahinda gakabije cyangwa indwara yo mu mutwe n'ama- n'amadayimoni ngo umuntu afite amadayimoni cyangwa ah, ah, aravumwe cyangwa ah, araruzwe kenshi rero bitera abantu kutivuza kare bitera abantu no ku- no- no- no- no gutabwa hari no kunani- eh, no- no- no- no ku- no kutihangana Eh, hari indwara zimwe na zimwe nka sikizofrenia eh, aho umu- biba ngombwa ko umuntu yivuza ubuzima bwose ashobora gusubira mu buzima busanzwe amaze ku- kuva mu bitaro agafata imiti imiti myiza imufasha agasubira mu buzima busanzwe ariko bikaba ngombwa ko buri kwezi aza gufata imiti ariko ubwo yarye kigera kubera kubera gifata igihe eh, umuryango ukananirwa eh, ugaterana eh, umu- umu- umu- umurwayi yego icyo nkunda ku- ku- ku- kubwira eh, donc eh, mu- mu bintu tu- tu- tugomba gukora nk'abaganga kenshi turabi- tu- tugishi- tugisha imiryango mu bijyana n'indwara yo mu mutwe n'ibi ngibi murimo gukora nabyo ni ni izindi nyigisho zifasha abaturage kumenya neza indwara zo mu mutwe bakivuza kare bigitangira yego Eh, twatangiye no no kwigisha abashumba b'amatorero eh, eh, ukuntu bashobora gutandukanya indwara yo mu mutwe kuko eh, na- n'amadayimoni cyangwa amarozi ibivumo eh, ukuntu babitandukanya kuko eh, imisemburo yo mu bwonko iba yabaye myinshi hanyuma tukabaha imiti igabanya iriya misemburo umuntu agasubira mu buzima busanzwe yego No, Mu- mubaye kenshi aba- aba- aba- abashumba twigishije barabyumvise nabo nabo ba- batwemeje ko ba- ba- bazadufasha mu- mu mu kwigisha abaturage eh, mu bijyana n'indwara yo mu mutwe ubona ko abaturage benshi ntabwo barabisobanukirwa eh, mu bijyana n'indwara yo mu mutwe zo mu mutwe yego ndumva mubaye nk'abamenye icyo nashaka kuvuga mwari muvuze ngo umuntu ashobora kuvurwa hanyuma igi- nk'igihe gitoya akaba yakira ariko hari n'ushobora kuvurwa akaba yakongera akagaruka kubera ko agasubizwayo kubera sosiyete uko imufashe Eh, ariko kubera ko muvuze- mukomeje kuri icyo ngicyo cyo kwigisha baba abashumba b'amatorero baba n'imiryango ndumva ibyo byose bizarushaho kugenda bituma bisobanuka ari nabyo turimo muri uyu mwanya nk'uko mubivuze reka dusubire ku murongo wa telefone twakire daniyeli nsabimana uranyumva
yego ndakumva jenine yego yego wakoze cyane kwihangana ufite ikibazo cyangwa Yeah.
igitekerezo
ya mfite ikibazo mfite ikibazo ngira ngo mumbarize dogiteri mubaza arakunda ndagira ngo adufashe adusobanurire nkatwe a- abatari ibyo bya siyansi cyangwa ese mu by'ukuri ubu burwayi bwo mu mutwe butaniye n'ubumuga bwo mu mutwe aze kuduha itandukaniro riri hagati aho ikindi ngira ngo atubwire ese nko ku muntu utazi mu by'ukuri uko uburwayi bwo mu mutwe butangira ni ibihe bimenyetso mpuruza cyangwa by'ibanze bibaho kugira ngo umuntu abe yamenya ko abana n'umu- n'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ni ibihe bimenyetso mpuruza bya mbere umuntu yareberaho kugira ngo amenye ko umuntu yatangiye kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe murakoze cyane Mm, urakoze daniyeli ye muganga mwahita mumusubiza ha- hanyuma mu- muri makeya hanyuma tukabona uko twakira na, na kwizera nawe abe yihanganye
Mhm.
Yeah.
Eh, ni ikibazo cyiza Eh, kenshi eh, indwara yo mu mutwe itangira umuntu ababara mu mutwe donc eh, twese nk'abantu tura n'ibibazo bitandukanye eh, bishobora kudutera ihungabana umuntu aga- aga- agahura n'ikibazo mu muryango eh, umuryango bi- bi- bi- bikamutera ihungabana Ah, hanyuma agahura ni- n'ikibazo mu mu kazi bikamutera ihungabana hanyuma agahura n'ikibazo muri sosiyete cyangwa mu itorero- mu itorero yabo bikamutera ihungabana hari ukuntu rero amarangamutima yacu agerageza ku- kubyakira ibintu tunyuzemo bitandukanye ariko tukagera igihe biturenga hari igihe birenga umuntu agatangira rero kugaragaza ibimenyetso ibimenyetso bya mbere eh, ni ukwivugisha ukabona umuntu eh, yari mu bantu ah, aravuze "Jye ndamaze ba- ba- barafata icyayi cyangwa bareke ukabona yari yari afite peti ikibazo cy'amafaranga eh, no no gutunga umuryango none atangiye kwivugisha mu bantu hanyuma agatangira no kubabara mu mutwe mu bimenyetso kenshi bi- bi- bi- bi- bigomba ku- kutwerekana ko hari ikibazo mu mu buzima bwacu bwo bwo mu mutwe hariho no kubabara mu mutwe Eh, igihe uri- uri uri mu bibazo mu rugo mu kazi muri sosiyete ibibazo bitandukanye eh, eh, umu- umukobwa wakunze yarakubenze cyangwa hari umuntu wakundaga yapfuye eh, yapfuye mu muryango ibibazo bitandukanye igihe uhuye nabyo cyane cyane ibibazo bifata igihe kirekire ibibazo bihoraho hari igihe utangira kubabara mu mutwe nicyo kimenyetso cya mbere no kudasinzira kenshi dukunda kubwira abarwayi bacu igihe cyose utangiye kumva babara mu mutwe cyane no kudasinzira wihutire kugaruka mu bitaro mbere y'uko winjira muri kirizi kenshi umubiri umubiri usa n'indorerwamo itwerekana ko hari ikintu kitagenda mu buzima bwacu bwo mu mutwe hanyuma niba ibibazo ibibazo tutari dufite bikemutse bishobora gukira ariko hari igihe bidakira nabyo nabyo turabivura ibyo twita twuye somatofomu cyangwa somatofomu dizoda igihe rero batabivuye ku gihe bagerageje gufata imiti bisanzwe ariko agahinda gakabije kari inyuma batakavuye niho hatangira umuntu atangira kumva ubwoba akumva ubwoba bwinshi burenze urugero kandi budashingiye ku kintu gifatika bidafite ubusobanuro aho niho se bihinduka ubumuga bikivanga n'agahinda kenshi ati gutandukanya ubumuga n'uburwayi wa kabiri wa kabiri ni ubwoba bwinshi ubwoko butandukanye ashobora gutangira kumva ubwoba bwo kuguma wenyine muri biro cyangwa mu cyumba ubwoba bwo guhura n'abandi bantu hanyuma hakaza agahinda agahinda umuntu agatakaza uburyohe ukabona atangiye gutakaza uburyohe bw'akazi agasaba amasetifika medikari yo kuruka cyangwa agatakaza uburyohe bw'ibiryo kandi mbere yari afite apeti bagakora ibizamini bisanzwe by'indwara zitera gutakaza apeti bakabona nta ndwara y'umubiri afite agatakaza agatakaza pozitivite kubona neza ubuzima agatangira kubona ibintu byose mu ndorerwamo cyangwa mu marineti z'igikara ibintu byose ari bibi akabona ni bibi abantu ni babi ubuzima ngo burabishe ntabwo bugenda neza ibintu byose akabibona muri muri negativu ni sosiyete ntakigenda ukabona atangiye kwigunga atangiye kuguma wenyine kwikingirana mu cyumba kubyama kuva ku mano kugera mu nimugoroba niba ari umunyeshuri agatangira gukwepa kujya kujya ku ishuri akabwira abantu ko yagiye ku ishuri ariko akajya mu bindi ashobora no gutangira gufata ibiyobyabwenge
ndumva ibimenyetso ari byinshi cyane nyirabayazana ikibazo gikomeye cy'indwara yo mu mutwe mu rubyiruko ibiyobyabwenge urumogi inzoga nyinshi icyo bita mugo cyangwa heroine morphine byose biganisha ku ndwara yo mu mutwe ikomeye yego noneho mu gusangira n'ibiriya bimenyetso byoroshye navuze mbere
hanyuma bihinduka rero ndashaka ko twakira n'abandi bantu bihinduka rero ubumuga iyo ari indwara igumyeho ikamara igihe kirekire itakira uburwayi aho bitandukanye n'ubumuga nka mento retardesheni nk'umuntu udafite kapasite kandi yo gutekereza nka sikizofrenia hari igihe ihinduka ubumuga aho adafite ububasha ubushobozi bwo gukora ikintu ari cyo cyose ariko tuyifashe kare tukayivura kare sikizofrenia umuntu ashobora kwigisha kuri kaminuza kandi ari sikizofrenia ashobora kuba ku rugo kandi ari sikizofrenia ashobora kuba ubuzima busanzwe icyangombwa ni uko afata imiti ye kandi akavugwa ku gihe niyo mpamvu dushobora gushishikariza abaturage kujya bavuza abarwayi babo ku gihe kuko mu bintu bi- bitera eh, uburwayi kuba koronike cyangwa eh, gutuma uburwayi bu- eh, umuntu ahora afata imiti hariho no kuti- kutivuza ku gihe abantu baka- bakajya kwivuza mu- mu binyarwanda hanyuma eh, bakaza bimaze gukomera yego ubwo ndumva na frank nawe yumvireho wari watubajije kare aho bitandukanye rero ni forme ya sikizofreni hari sikizofreni bita hari sikizofreni bita vizanike n'ubundi n'ubundi bu- cyangwa dezoganize ni ubundi bwoko bwa bwa sikizofreni bwo bwatinze igihe kirekire umuntu akaba mm, akaba deteretiri natali donc mu- ubu bubasha bwo gutekereza ububasha bwo bwo- bwo kwexprima amasantima cyangwa ama emotions wa feelings amarangamutima byose bigatakara ya- ntabwo ashobora gutanga ibitekerezo biri biri ku murongo Eh, na- no muri sosiyete ukabona ntabwo abonye umwanya muri sosiyete iriya yabaye handicap ariko sikizofurenya ariyo mu- ariyo indwara yo mu mutwe yeruye mu ndwara nyinshi zo mu mutwe kuko nakubwiye ko hari indwara nyinshi zo mu mutwe eh, iyo aba- a- abantu bita ibisazi n'iya sikizofreni Eh, ko umuntu aba yatakaje eh, Ubushobozi bwe.
ubwenge. ariko kenshi mu mu zindi ndwara kenshi eh, umuntu ashobora kuvura man- eh, mania eh, iriya ndwara y'umunezero uka- eh, urenze eh, umuntu umuntu agakira umuntu ashobora kuvura sikizofreni gitangira eh, agakira ariko agafata imiti ubuzima bwose ariko ameze neza ariko depresiyo yo na anxiety disorder umuntu ashobora kwivura mu mezi atandatu umwaka igakira burundu yego ubwo rero na- navugaga nti frank wakomeje kubibaza kwiyahura harimo eh, indwara y'agahinda gakabije niyo mpamvu eh, abantu bagomba kuza kwivuza ku gihe benshi mu banyarwanda naganire nabo barakubwira ko tu- tu- tu- twanyuze mu mateka akomeye eh, imi- imi- ah, birumvikana ko umuntu aba afite agahinda bakabona ko ari ibintu bagomba kwakira kuriya kandi bashoboraga kwi- kwivuza bigakira Yego.
Ni- ni ngombwa rero ko abantu bivuza ku gihe bitarakomera bitaraganisha no ku rupfu yego abantu begere abaganga kugira ngo bajye kuvurwa igihe cyararenze bariya bavuka abana parima bavuka ba- ba- bata- eh, ada- ba- badashoboye kurira igihe bavutse bakaba- bikaba ngombwa ko babashyira muri mashini babavura Eh, kenshi bamaze gukura bagira ikintu kintu bita mental retardation aho ba- basi- baba bafite ubumuga bwo mu mutwe Eh, kuko bo nta nta kintu ba- bashobora kwimarira muri sosiyete baba depanda ya famiye zabo na eh, iriya nayo ni handicap donc ni ni ibintu bibiri bitandukanye ntabwo ari indwara zote zo- zo mu mutwe zihinduka ubumuga
yego ye reka twakire na kwizera ahumadi uranyumva
Eh ndabumva yego yego Tu- nyarutsa rero ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo muri make yewe murereye mu karere ka rundo mu majyaruguru y'u rwanda mu murenge wa buyoga Mhm, ndagira ngo mbaze- turize umutumirwa barakumva nagira ngo nagira ngo mbaze ese ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe usanga bwibanze mu byaro cyangwa ese ni hehe bwibanze cyane ni mu mijyi ni mu byaro ni hehe cyangwa se ni izihe fesite eyidi cyangwa se ubufasha bwa- bw'ibanze ushobora gukorera umuntu ubona ko ashobora kuba agiye guhura n'ikibazo cy'ubu- cy'uburwayi bwo mu mutwe iki kibazo nagira ngo mbaze umutumirwa murakoze ijwi rya amerika tuba bakunda dukunda kubumva mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo mu murenge wa buyoga murakoze cyane urakoze cyane natwe turabakunda abakunzi b'ijwi ry'amerika natwe ni abakunzi bacu ubwo eh, muganga na eh, gus- banza gusubiza mbere y'uko twakira eric eric ube wihanganye muganga mwagira icyo mubwira eh, kwizera
Bu- buteye neza ku rwego o, hari n'abajyanama b'ubuzima ba- babonye inyigisho ijyana n'ubuzima bwo mu mutwe Donc, niba umuntu ari mu giturage eh, umuntu wa mbere ashobora kureba ni umujyanama w'ubuzima akamubwira ibibazo afite umujyanama w'ubuzima kenshi ajyana umurwayi ku kigo nderabuzima ku kigo nderabuzima naho ubu ngubu mu gihugu cyose haba hari umuforomo wize ibintu bijyana n'ubuzima bwo mu mutwe ushobora kumufasha haba hari n'imiti aho uriya muforomo ashobora gukoresha akamufasha yego hanyuma niba bimunaniye kenshi ayohereza umurwayi ku bitaro by'uturere mu district hospital babyita decentralization of mental health donc ni ubuzima ni ubuvuzi bwo mu mutwe bujya hafi y'abaturage kuva kuva ku bitaro bikuru aho turi by'imbera kugera ku ku bigo nderabuzima no ku bajyanama y'ubuzima igihe cyose batashoboye kuvura neza uriya murwayi ku rwego rw'ibitaro by'uturere nibo bafata umwanzuro yo kutuhereza abarwayi cyangwa bakabohereza kuri shyashika ariko kenshi bakunda kubohereza ku bitaro bikuru by'indera byabaye n'ibitaro byigisha bita ticingi hosipito kandi amakuru meza dufite ni uko turimo gukora no mu bitaro byacu ubushakashatsi umuti musha aho tuzajya duha abaturage bafite sikizofureni iriya ndwara ifata ubuzima bwose tukaba urushinge buri amezi atatu hari igihe tuzabaha na buri amezi atandatu umuntu akazaza ku bitaro kabiri gusa cyangwa kane gusa bikamufasha kudakora depanse nyinshi z'amafaranga tuziga mu mafaranga yatangaga kuza indera bikanamufasha kwivuza neza no kuba sitabilayizi kuko mu bintu mu bintu bikomeye twahuye nabyo ni uko benshi kubera kutamenya ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe bamaze kuba mu bitaro niyo tubabwira ko byaba byiza ko bakomeza gufata imiti bakaza kuri randevu hari igihe bahagarika imiti hanyuma bagasubira mu burwayi kandi basubiye mu burwayi uburwayi burakomera kurushaho donko uriya muti musa naho nayo ni amakuru meza dufitiye abaturage ko uzagera mu gihugu nawo nayo ufashe abantu benshi ariko ubu ngubu tuzajya ubushakashatsi ntacyo ubwo barahishiwe reka twakire na eric uranyumva
yego ndabumva urahagana he
nitwa eric bizumwenyi ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka gisagara icyo nashaka kubaza umutumirwa kandi nkanamushimira ibintu yatubwiye rwose twumvise ari byo uhereye ku cyabuze ubwa mbere kugeza n'aho ageze ubu ngubu byose twagiye twumva bimwe na bimwe twagakwiye kubikorera hafi bitararengwe ihaniro ariko navuga ariko nkamubaza akabazo gatoya ko tubona nko muri karitsiye ntuyemo harimo abafite uburwayi bwo mu mutwe tujya kubona tukabona barabajyana bagiye kubavuza ariko ntibatindayo bahita bongera bakagaruka kandi bagaruka batakije nagira ngo mbaze umutumirwa ese iyo umuntu agiye kwivuza kuri ibyo bitabo biba bibashinzwe akagaruka atakize aba habaye nuko ibyo biba byananiranye cyangwa ntabwo bijya binanirana bigira igihe bikikiza iyo nk'iyi ngiyi
ariko ubwo umurwayi ntaba atashye afite imiti aba atahanye imiti yo kunywa
atahana imiti ariko njye nk'uwo nzi amaze nk'imyaka ibiri kandi kuva yava kwa muganga nta kintu ubona ahubwo ubona bigenda byiyongera byiyongera nta kintu na kimwe mbona byagabanutseho iyo umurebye uko yari ari imbere n'ubu niko ameze kandi yavuye kwa muganga ese ko hari n'abo mbona bava kwa muganga bakabahanga amakarita ayo makarita bakayitwaza bakora nk'urugomo bakavuga ngo bafite uburwayi bwo mu mutwe ubwo bwo ni uburwayi cyangwa bafite ikindi kibazo mu mutwe kitari uburwayi kuko we amenya ko arwaye mu mutwe kandi yakwanduranya akabyitwaza bityo cyo ni ikihe kibazo nibyo nabazaga umutumirwa murakoze Mm, urakoze ikarita niyo ivuga ko niyemeza ko afite ikibazo cyo mu mutwe Eh, wewe wewe imba gusagarariye Mhm.
iyo ushatse ku- ku- ku- kumurega iyo uzanyemo ibintu byo kumurega ahita avuga ati njye ifite ikarita y'u- y'uko ndwaye mu mutwe njye ndi umusazi niko avuga "E- ese ibyo bintu koko ibyo ni ubusazi cyangwa ni ukubikora nkana Mhm. urakoze cyane reka ubwo tumuhe umwanya ah, gusubize muri makeya m- ndabona ah, ndi kubumvira kuri fm nari ndi kuri facebook ntabwo ndi- Eh, radiyo iri kufata hondi reka mbwire ku buhanga bw'ibyuma ba- bakugumane
Eh,
ye mu- muganga banza umusubize noneho mm, ah, nyuma tubone kumu- kumureka twakira abandi
Mm, ya- yabajije ikibazo cyiza eh, hari hari abantu ba- baba bagoye mu mutwe bagakora ba- bagakora ibintu eh, bibi nko kwica nko nko gusenya ibintu by'abandi hanyuma kenshi eh, ribe i- iku- mu- mu- mu makesi zimeze kuriya ikunda ku- kwandika ibaruwa ah, ku muyobozi w'ibitaro isaba ko abaganga ah, b'umuzi- bu- bu- b'ubuzima bwo mu mutwe ba- bamukorera isuzuma kureba niba ah, biriya bintu yakoze yabikoze nkana cyangwa yabikoze ah, ari mu burwayi kenshi eh, umurwayi amaze ku- eh, um- um- bamaze kumuzana ah, tumushyira mu bitaro eh, abaganga benshi bakamureba umunsi ku wundi nyuma yaho tukazakora eh, ibaruwa yerekana niba afite ibimenyetso eh, by'indwara yo mu mutwe kuko ntabwo ya- yahimba yahora ahimba ibimenyetso by'indwara mu mutwe eh, atazi akana- akanabesha abaganga bose Eh, mu mu gihe ki- kirekire nk'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru bibiri kuko ni ekipi yose aba- abapisikologe abaforomo abaganga bakurikira hari igihe rero tubona ko byari ibintu byo kwi- kwi- kwigirisha gusa bitari byo ntabwo arwaye Eh, hari igihe tubona ko arwaye koko kandi biriya bintu yakoze yabi- yabikoze arwaye mu mutwe Eh, kandi mu buryo bw'amategeko umuntu urwaye mu mutwe ntacyo bimaze kumushyira muri pirizo kuko eh, ntabwo yumva uburemere bwa- bw'i- bw'ibiha- bw'ibihano bamuhaye Eh, cyangwa uburemere bw'ikibazo yateye Eh, no mu bisubizo bye uhita ubona ko na na na na regere na, na kwishinja ko umuntu umuntu muzima niba akoze ikintu kita- kitari ku murongo ikintu kibi eh, ki- gihungabanyije amategeko eh, y'ubumuntu eh, n- n'amategeko yo muri sosiyete kenshi umuntu arishinja Mhm.
arishinja Eh, donc, ibizamini dukora bita bita expertise kenshi ribe niyo ibisaba hari igihe na na procureur muri tribunal ndetse na instance abisaba donc tuka- tukayikora Ye.
tukayikora hanyuma rero aho aho Ariko, yavugaga abantu- abantu ba- ba- ba- ba- ba- barwaye ni ni kuriya rero bi- bi- bi- biba bimeze hari ikindi kibazo yabajije Mm, umuntu utaha ada- adakize Ad- mu- abaza umuntu utaha adakize ngo biba byagenze gute umuntu watashye aka- Eh, umuntu agakomeza utaha adakize ashobora kuba yatorotse ibitaro rero ikintu cya mbere ashobora kuba ari iriya kesi eh, y'umurwayi bazanye ibitinze yafashe iriya miti y'ikinyarwanda igihe kirekire biramu bira- bi- bi- bi- bi- bi- bitera ibibazo mu bwonko eh, eh, tukagerageza kumuvura bikanga hari amakesi zimeze kuriya aho tugerageza kumvura bikanga ariko ni, ni makeya cyane nka icumi ku ijana ariko mirongo icyenda ku ijana y'abantu tuvura barakira hanyuma we tugafata umwanzuro wo kubasohora kenshi umuntu nyuma y'ukwezi bari mu bitaro Eh, kandi mbere yo kubasohora tuhamagara famiye gusa bagasohoka batekanye bazi aho bagiye bagasubira muri sosiyete muri famiye baka- mu muryango wabo bagasubira mu kazi kabo boro boro bagasubira mu buzima busanzwe ariko bagakomeza ku- kuza gufata imiti yabo kenshi abantu ba- basubira kandi mu burwayi ni abantu bagomba gukomeza gufata imiti ariko bakayihagarika Mhm. reka rero dufate twakire um, hari benshi bate- bagitegereje tube twakiriye noneho ntege kurora dona uh, na siriro muvunyi icyarimwe kugira ngo ubasubirize rimwe ndabona amasaha arimo agenda ntege kurora uh, turakwakiriye
murakoze cyane nitwa nagekura donate nkabandi wo mu karere ka karongi yego
nkaba ngira ngo mbaze umutumirwa wacu ibyerekeranye na kiriya kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe hari ur- uba ufite uburwayi bwo mu mutwe ugasanga nk'ubu wenda wamujyanye kuri centre de sante ugasanga agize ibyo yangiza cyangwa banamujyana n'aho bavurira uburwayi bwo mu mutwe ugasanga yangiza ibintu ese ibintu aba yangize hari icyo amategeko yaba yabunganiraho wenda ngo abe babona bwishyu icyo ni cyo kibazo namubazaga murakoze Eh, uravuga yabyangije aho yagiye kuvurirwa
iyo agiye kuvurirwayo cyangwa wenda ajya no kuri poste kuri poste de sante ugasanga naho yangije ese hari icyo bakunganira kugira ngo ibyo bintu wenda aba yangije bibe bya- bibe byagira bibe byakwishyurwa murakoze nicyo kibazo namubazaga Eh, urakoze reka twakire noneho na siriro muvunyi
mahoro Eh, ni amahoro cyane Eh, nyarutsa nawe ikibazo Yego.
cyawe
ndani kayonza ikibazo nge ngira ngo mbaze umutumirwa ni ku bijyanye ne- ne- ne- nu- n'abari abarwayi n'abariya bafite bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe hari abarwara barwana hari n'abarwara bashonjama ugasanga a- a- ntajya avuga ahora atuje gusa ahora agenda nta ntatuza ukabona nyine abayeho nabi hakaba ari noneho n'uhora arwana bisaba yuko bashobora kuba bamuboha rimwe na rimwe simbizi byo bitandukanira he biterwa n'iki ni iki gitera kujunjama kuba- ni iki kibatera kujunjama bamwe ikindi kikabatera kugira amahane murakoze cyane murakoze cyane namwe ye muganga ndumva ni n'ibyo bibazo ahari turi busorezeho kubera ko amasaha ndabona agiye muri makeya ni musubize bombi eh, aba bamaze ku- ku- kubaza ibibazo
Mm, murakoze cyane ngiye gutangira ku wa kabiri yego Eh, Birajya kujujama kenshi eh, ni ikimenyetso cyo cy'indwara y'agahinda gakabije kenshi umuntu ujunjama kenshi ntabwo avuga n'abandi ah, yinjira mu bwigunge akaba afite agahinda mu mutima akaba afite n'ibitekerezo byo gushaka kwiyahura aka- agakunda kuguma mu gitanda igihe cyose kwiryamira Eh, niba yakoraga akazi akakareka niba yarasabanaga n'abandi bantu akabireka ibintu byose bitanga uburyohe bw'ubuzima akabireka biriya rero ni biri mu bimenyetso by'indwara y'agahinda gakabije izindi ndwara nka psychotic disorder manic eh, mu- mu- mu kinyarwanda ashobora kubivu- kubyita nka iriya ndwa- ndwara ya ya yo mu mutwe yeruye bita tirofeni niba umuntu yinjiye muri purize kenshi ashobora gusenya ibintu agakubita abantu Eh, n'uriya nawe ufite amarangamutima ari hejuru cyane muri maniki eh, n'umunezero mwinshi urumva ko akomeye eh, kurusha abandi ari imana kenshi uriya nawe eh, ashobora ku- ku- ku- ku- ku- ku- gusenya ibintu agakubita abantu Eh, donc ni- ni ni ubwoko bubiri butandukanye kandi buvurwa mu buryo butandukanye kuko eh, indwara y'agahinda batanga imiti bita antidepressant eh, iriya ndwara eh, iyindi ndwara na- navuze ya schizophrenia cyangwa manic yo ba- batanga amaneolectic yego na, reka na, na stabilizer of the mood rimwe na rimwe Eh, reka mbashimire rero muganga kuko ndabona igihe kigeze ntabwo isaha turi buyikwedure ngo igende reka ngushimire cyane kuri ibi bisobanuro mwahaye abakunzi b'ijwi rya amerika n'uyu mwanya mwatuboneye hanyuma nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma eh, nshimira cyane ababajije ibibazo n'abatwandikiye kuri facebook nubwo mwese turatabagezeho ariko mwakoze cyane twizere ko mwungukiye mu byo abandi babajije